Hello,
Abeet akkam jirtu?
nagaa akkam.
Irra galata Waaqayyoo.
Dhaabbatichi kun bilbiltamaan si gargaaru?
Ayi yaadan qaba yennaan bilbila kanarratti bilbilee argachuu dandeessanaan jedhanii Maqaa keenyatti himtaa?
Ida'an jedhama.
Eh?
Ida'an Agguu Raggaasan jedhama.
Idaa Naggu Ishee Eh, tole eh, Maamila keessanidha.
hayyee
Yeroo baay'ee torbee torbeetti nu dawwalanii nu gaafatu dooktarri si dhufee bakka bu'aan kennu nu ilaala.
hayyee.
Wanti gaafannee gaafin nu hin deebine wayiitu jira.
Mhm.
Tokkoffaa irratti qulqullinaan ol qabateeti jechuudha.
Mhm.
Ani kuma lamaaf saddeeti dhaabbata kana wajjin kanan eh, maamilummaa eegalee.
Mhm.
akka bara kana argeen beeku murtiin isaa maaliif qoricha yookaan immoo hanqina qabu maal akka ta'e nu hin beeksifne Mhm.
hin ilaallamin jedhu bakka bu'aan keenya isa kana maaliif furuu hin dandeenyedha.
Qamarsaa kanadha?
Eh?
Qamarsaa kanadha?
Ara marsaa bara kana akka bara kanaatti kuma lamaaf kudha torba yeroo afuran galchee Mhm.
yeroo afuran sanuma
Mhm.
eh, doktora bakka bu'aa keenyaallee kaameraa ergee ofii ilaalee wanna hundaa waliin dubbanne wanni furmaata argadda hin jiru.
Mhm.
Hanqinni dhaabbanni kun qabu yookaan immoo mirtii kanarratti wanti fooyyessuu danda'e maali? Baay'ee qarshii bakka yeroo baay'ee qarshii keenya irratti dhangalaasna. Bishaan mooraan gannatu ta'e yeroo biraallee yeroo tokko hojjenne yeroo tokkollee wanuma jiru waan hojjetan keessatti.
Mhm.
Kun amma yuurii afuraffaan galchee yuurii afuran iyyuu Mhm.
elma fakkaatadha.
Mhm.
Inni kun maaliif furmaata nuun laannee kan jedhudha. Amma dhaabbata irra naa bilbilanii bilbila kanarratti bilbiltee ati ofii keetti dhiyeeffachuu dandeessa. Koomii keenya maaliif nu bilbiltuu egaa furmaa argannee bilbiltanii nu gaafatanii jennaan kanarratti bilbileetii ol qunnamuu dandeessaa naan jedhanii Hayyee.
Eh, kanarraa kan ka'een bilbile.
Hayyee tole eh, haala qulqullina lukkuun kan wal qabatu Eh.
Eh, bakka bu'aan keenya naannoo keessan ni jira akkuma jette bakka bu'aan keenya suni deeggarsa ogummaa isiniif taasisuu haala lukkuun irra jira yeroo yerootti hordofuu eh, kan du'an yoo du'anii sababa isaan ittiin du'an kan adda baasu ati isaaf riippoortii goota inni eh, cheekii godhee maaliin akka isaan du'an sababa isaan du'an adda baaseetu eh, ka haalli ittiin bakka bu'iinsaallee ni jira haalli lukkuun ittiin bakka buutu ka duute lukkuun bakka itti buutu dhaabbanni poolisii mataa isaatii qaba. adeemsa mataa isaatii jechuudha. Lukkuun eh, gaafa du'anii adda baasa bakka bu'aan keenya naannoo kee jiru maaliin akka isaan du'anii Eh, yoo lukkuun gaafuma eh, dhaabbata irraa baate qulqullina rakkoo qulqullinaan kan wal qabate rakkoo qabdi ta'ee Mm.
eh, haalli ittiin bakka buufamuu ni jira. Garuu immoo haala rakkoo mm, bulchiinsa kan keetii haala hojii haala maneejimentii rakkoo maneejimentii yoo ta'e eh, rak- bakka hin buufaman. Eh, keeziin isaanii wal fakkaataa yoo ta'e guyyaa tokkicha kan siif ba'e guy- bakkuma hundumaattuu rakkoon eh, wal fakkaataa yoo qunname kun dhaabbata irraa gaafa baate rakkoo qabdii kan jedhutu cheekii ta'a adda baafama. Sun immoo laaboraatooriidhaan adda baafamee lukkuun duute sun adda baafameeti kan ta'u. Fakkeenyaaf baay'inaan yoo du'anii parsantii guddaan yoo du'anii maaliin du'an kan jedhu adda baafamee eh, rakkuma mataa isaanii gaafa ba'an rakkoo mataa isaanii qabu yoo ta'e kan ittiin Mm.
adda eh, bakka buufamantu jira. Garuu ati maal gootaa guyyuma jalqabaati kaasee bakka bu'aa Mm.
keenya beeksistaan. Akkasii kunoo lukkuun akkasiitu du'e sababni isaan ittiin du'an isatu adda baasa. eh, maalirra akka ga'e immoo siif beeksisaa jechuudha. Yoo ati yeroo hundumaa kana beeksistee eh, homaatu deebii hin arganne ta'e yookaan immoo eh, maneejimentii rakkoo hojii kan keetii rakkoo qulqullina kan keetii miti ta'e lukkuun rakkoo mataa isaaniitiin ka ta'e yoo ta'e suni eh, nuuf beeksisuu dandeessa. Eh, Komii qabduuf immoo komii biroo yoo qabaattu gara fuulduraatti ati Mm.
eh, gara saddeettamii torba kudha sadii irratti bilbiltee komii akkasiin qaba jettee beeksisuu dandeessa. Komiin kee sun duukaa bu'ee hordofamee furmaata argata. Jarri warri torban torbaniin si bilbilanii Mm.
ah, haaluma gara fuulduraa qulqullina lukkuu fooyyessuuf akkasumallee odeeffannoo jiru si gaafachuudha isaan. Garuu saddeettamii torba kudha sadii irratti bilbiltee komii adda ta'e yoo qabaatte beeksisuu dandeessa. Haala qulqullina lukkuun kan wal qabate bakka bu'aa keenya naannoo kee jiru sana beeksistaa. Gama isaatiin furmaata homaatu argachaa hin jiru. Komiin isarraa qaba deeggarsa ogummaa ga'aaf kennaa hin jiru yoo jetta ta'e immoo ah, bakka bu'aa keenya naannoo keessan jiru irraatii komii akka qabdu dhiyeessuu dandeessa. Kanaafi toorri isaadha. Haala qulqullina lukkuun kan wal qabate komii qabdu bakka bu'aa naannoo sanaa beeksistaa. Inni hin dhufaa cheekii godhaa adda baasaa eh, yoo kompenseeshin yookiin immoo bakka bu'iinsa siif mala yoo ta'e qaama olaanuuf dabarsaa masmaras toora sanaa dhiyaatan kan bakka siif buufamu. Yoo ammoo eh, komii biraa qabda ta'e adda ta'e komii qabda ta'e immoo qulqullina lukkuu irratti eh, adda kan ta'e haala geejjibaa irratti haala nyaataa irratti haala biroo irratti yoo komii qabaatte kallattii aannan beeksisuu dandeessaa jechuudha. Saniif asiif Mm.
gochuufan.
Okay. Ani doktoruma irratti iyyuu gaafa hin qaba. Xiqqoo ifa malee naa godhaati.
Eh,
Xiqqoo mo- ogummaadhaan kan deeggarame miti yoo barnoota leenjii bahuu danda'a.
mhm, Fakkeenyaaf bakkeewwan keenya kan duraan baay'ee beeksisa lukkuun takka waan nama ta'e asitti ilaalee deema. Inni kun muuxannoos gahaa miti natti fakkaata. Akka bara kanaatti bakka nu bu'e.
mhm.
Ani akka kootitti xiqqoo muuxannoos waan qabu natti fakkaanne doktorra amma naannoo keenya kana bu'e.
Mhm, Duraan doktor Malkaamuu ture.
mhm,
gaafa galtee dhufee ilaalee lukkuu sun du'aatti qabu yoo ta'e ofuma isaatti onnoo godhee kaameraa qarrafatee lukkuu sana ilaalee qabatee deemaa jira laaboraatoorii gara jedhee inni kun dhufee ganaa gaafii ana gaafata lukkuun amma du'aa jirti biratti mhm.
maal taatee duute sitti fakkaatee naan jedha naan ani maa- osoo hin beekee dawwalee fi kottu ilaale jechuun hin danda'u maaliif xiqqoo muuxannoonni si nafa Mhm.
isa kanallee akka ilaalcha keessan ogalchita maaliif hojjetaan naannoo keenya nama baay'eedha amma fakkeenyaatti eh, dhaabbata keessan kanarraa kan dhaabbachaa jiru namoota baay'eedha amma hiriyoota Eenyudha bakkeewwan keenya achi jiru?
dooktar Mallasaa.
Mm,
Isa duraan Dooktar Malkaamuu ture.
mhm.
Badhaam itti nan nama garramu. Gaawwaadha. Baay'ee baay'ee Ijoollee ogummaadhaan caalaa qabdaa?
beekamta. Eh? Qabaye.
Ijoollee dok- Dooktar caalaa qabda.
Qabaye.
Kanaafuu kana inni deeggarsa gahaa ta'e naaf kennaa hin jiru. Oo, Ani eh, deeggarsa akkas akkasiin barbaada. Deeggarsa gahaa ta'e naaf kennaa hin jiru jettee isa beeksisteerta?
Yeroo darbe dawwalee sin ture. Inni baay'ee waliin haasofne.
Aha.
Dooktar akkana akkana wanni duutumaa inni naan Dooktar Mallasaa wajjin haasaa naan jedhe. Dooktar Mallasaan dhufee ilaale. Ilaalee garuu furmaata wanni naa fure hin jiru. Sababiin nuti hanqina na biraati moo dha- na- an dhaabbataati moo wanni naan fooyyessu jira moo jedhee gaafanna wanni naa deebise hin jiru. Yoo na dhaabbataa Ayyee.
ta'e hin gaafanna dhee natti hime. Omaanni Ahaa.
gaafa irratti.
Kanaafiyyuu maal gootaanii eh, inni bakka mallasaanii bakka bo- bo- bo- bakka bo- kan isa gararraa jirudha waan ta'eef caalaanii isaa bilbiltee eh, ati akkuma ati jette yeroo darbe isa faana haasayeera wanta jiru isaaf illee beeksiseera garuu eh, odeeffannoo gahaa ta'e deebisee isarraatiin arganne deebii quubsaa ta'e isarraa hin arganne eh, rakkoo kootii fi rakkoo qulqullina lukkuu ta'uu isaallee adda naaf hin baafne kan jedhu eh, caalaaf beeksistaan isa fuuldura garuu.
Dubbiseen jira. Dubbiseen jira. Wanni naa deebisenis hin jiru gaa. I- Isa faana dubbadhu kan dabarsuu danda'us isa naan jedhe Dooktor Caalaanis.
Am- eh, deebistee komii kee illee deebistee isaaf kaastee akka inni deebii quubsaa siif hin kennine.
Kaaseetiin ture inni akkana lukkuun amma kana dhibba jaha fi digdamii saddeetin na jalaa miidhame lukkuu kuma sadii fi jaatama keessa.
Eh,
Kana isa kana hanqinni na biraati moo kan dhaabbataati kan jedhu deebiillee naan laanne maa inni Dooktor hennan waan jiru isa dhaabbataa wajjin haasaa mee isaa bilbili deebisiitiin naan jedhe.
mhm, mhm, Dooktar Mallasaa bira deebi'ee dawwallaan dooktar akkam maallaa gootee isa kana akkana akkana hanqina na biraati moo hanqina dhaabbataati hennaan mhm.
kuni in ilaalla ganaadha takkittiitti wanna murtaa'uu miti dhaabbata wajjin haasofsiisan jira naan jedhe ammas lukkuun kun galte naannoo torbee sadiin dura wanti kun ani lukkuun dhibba jaha fi digdamii saddeet kan eelamii danda'e Bajaa fi
dhibba jaha fi digdamii saddeet mhm. garuu yeroon isaas illee ganaadha. Maaliif yeroo waan fudhatudha haalli isaa qorannoo isaa iyyuu mataan isaa waan ta'eef inni baay'ee iyyuu hin turre ah, garuu yoo yoo yoo baay'ee ture anumtuma nan qunnamaani nan bilbilaa fi eh, eh, tole qaama dhimma sana irratti na- me- yoom ture ji'a guyyaa meeqa fuuldura jette torban sadii fuuldura
ee torbee sadiin dura amma naannoo ji'aati isaan kun sagalan ammas sanuma bilbilees nan gaafannanis bakka ani yeroo darbee waan na harkatti akkana akkana dhallee ittiin dubbanne gaafata amma naannoo dhibba sadiiti meeqa ture torbaatama kuma sadii fi Eh.
jaatama keessa meeqa ture kuma sadii fi jaatama keessa dhibba jaha fi digdamii saddeet dhibba jaha fi digdamii saddeet Ah.
gaafa inni dhufu dhibba shanii fi sagaltamii lamarra jiru iyyuu Mhm, gaafa afurii moo gaafa galtee gaafa afurii ta'u gaafa shanii dhufe mhm,
eegas yaan duute naannoon daaqqoo muraasa jedha soddomii wayiti dhibba jaha fi digdamii saddeeti amma tootaalii nan ji'a sanaa nan qabu amma gaafa ji'a guyyaa tokko torba fuuldura kan du'anii jechuudha yaa nan galchaani kuma sadii fi jaatama san keessa kuma sadii fi jaatama keessa dhibba jaha fi digdamii saddeet ture ka dhiyoo galchite Digdamii- hoo ani yoo galcha kana amma dhibba sadii fi torbaatan tokko irra ga'an Mm, har'a tor- guyyaa sanaffaa torban tokko guyyaa shanii guyyaa shanii reefu jimaatan galcha meeqa keessaa meeqa ture
kuma lamaa fi dhibba jaha fi shantamii lamarra kuma lamaa fi dhibba jaha fi shantamii lamarraati dhibba sadiif
Eh, dhibba sadii fi torbaatamii tokko- torbaatamii
tokko ah, haga ganamaatti jechuudha.
tokkotu du'e ayyee ayyee tole hedduu galatoomi dhimma kana komii kee qaama dhimma ilaalu faanaan illee dubbadheeni si bilbileen si beeksisaanii waan irra ga'e
Galatoomaadhaan waan jirus deebiin isin gaafadha.
Yeroo gaarii.